waho muri hose
iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho kuri interineti turi live kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo ko mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema hashize iminsi mu rwanda havugwa ibibazo mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ferwafa ibi birimo kwegura kw'abagize komite nyobozi ibibazo by'abatoza b'ikipe y'igihugu mpaga yatewe ikipe y'igihugu amavubi ibibuga bitujuje ibyangombwa bisabwa kugira ngo byakire imikino mpuzamahanga ndetse n'icyo abandi bita gusubira inyuma k'umupira w'amaguru mu gihugu ku ikubitiro habanje kwegura umuyobozi wa ferwafa olivier nizeyimana hakurikiraho uwari umunyamabanga we muhire henry ndetse n'abandi bakurikiraho abo n'abandi beguye biteganijwe ko bazasimburwa mu matora ateganijwe mu mpera z'uku kwezi ni amatora ariko akomeje kutavugwaho rumwe ibyo n'ibindi nibyo tugarukaho mu kiganiro muri isanga cya none ariko twibanda ku cya cyakorwa kugira ngo uyu mukino ukunzwe na benshi mu rwanda wongere usubirane isura nzima abatumirwa bacu uyu munsi tukaba twifuje ko tuza kuba turi kumwe na bwana Jules karangwa uvugira ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda ferwafa ariko twamwandikiye atubaza igihe ikiganiro kibera twongeye kumusaba ko yakitabira ntabwo aradusubiza no kuri telefoni ye ndetse igendanwa ntabwo arimo kwitaba telefoni zacu ariko hagati aho turi kumwe na bwana sadate munyakazi uyu ni umusesenguzi akaba yarigeze no kuyobora ikipe ya Rayon Sport imwe mu makipe akomeye kandi akunzwe mu rwanda bwana sadate munyakazi ah, ikaze cyane mu kiganiro muri isanga murakoze cyane bwana edi n'abo mufatanyije ndetse reka tunaboneho gusuhuza abaduteze amatwi mwiriwe mwiriwe neza kandi nawe tugushimire kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire hagati aho kandi ah, twari turi kumwe n'umunyamakuru w'imikino uyu ni romario abdul jabbar gakuba nawe ni umunyamakuru ukurikirana hafi imikino mu rwanda Kuri- ku- mu buhanga bw'ibyuma bambwiye ko dushobora kuba tumubuze gato kuri telefone ariko turongera tumu- tumushake Ah, reka duhere kuri bwana sadate munyakazi ibi bibazo bivugwa muri ferwafa birimo ukwegura ah, kw'abayobozi ah, imvano yayo yabyo waba uyizi Eh, murakoze cyane bwana edi Eh, reka ntangire mvuga yuko ibibazo byo eh, biri mu mupira w'amaguru uwabirebera wenda mu kwegura kwa komite yari iyoboye umupi- iri ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda yari iyobowe na bwana olivier navuga ko twaba tubirebeye hafi kuko na mbere ye eh, heguye n'abandi eh, komite yari iyobowe na sekamana ndetse na mbere ye Eh, hari eh, de Gaulle nawe washatse kwiyamamaza bwa kabiri ariko kubera nyine ubu ubushishozi bw'abari bagize inteko itora icyo gihe hazamo nanone ibibazo byinshi nabwo bi- agenda gutyo ndetse na mbere yabo twakwibuka uwitwa bega nawe wayoboye iri shyirahamwe nawe akagenda atagejeje iri- atagejeje iri shyirahamwe aho abanyarwanda benshi cyane cyane abakunzi b'umupira w'amaguru twifuzaga ko wagera ibi rero wavuga yuko atari ibibazo bihari e, yaba ari ukubeshya cyangwa gutwika inzu ugahisha umwotsi niyo mpamvu tugaragaza yuko ah, ibibazo biri mu mupira w'amaguru byaba bishoboka ko bihera ah, ku buyobozi bw'abayobora iri shyirahamwe cyangwa se uburyo baza mu mupira w'amaguru uko baza kuwuyobora eh, rimwe na rimwe bigatanga rezilita nk'izi nyine turimo kubona ku ruhande rwanjye rero mu bitekerezo byanjye eh, mbona yuko iri shyirahamwe rifite ibibazo wenda ntituza kubona akanya turagenda tubijya umuzi akantu ku kandi urakoze cyane bwana sadate munyakazi nari mbibabwiye ko ah, ah, turi tuza kuba turi kumwe n'umunyamakuru romario abdul jabbar gakuba Ah, bwana romario nawe ikaze cyane mu kiganiro murisanga mu kanya twari tukubuze urakoze cyane di ngira ngo twa tubazo twa netiwaka ariko ndabumva neza urakoze cyane kuba watuboneye akanya mu kanya narimbajije sadate munyakazi ah, umwe mu bandi batumirwa dufite ah, imvo n'imvano y'ibibazo biri muri ferwafa yari avuze ko ibibazo biri muri muri iryo shyirahamwe bidahera kuri bwana olivier nizeyimana uherutse kwegura ahubwo ko ari ibibazo bimaze igihe wowe nk'umunyamakuru ukaba usesengura imikino aho ngaho mu gihugu cy'u rwanda wowe ipfundo ry'ibi bibazo riri hehe Ah, i- ipfundo ry'ibibazo ni ibibazo bishingiye ku miyoborere kuko nk'uko sadate yabivuze ntago ari ubwa mbere tubonye eh, umuyobozi yegura nta nubwo yewe n'ibintu bitunguranye kazura yavuyeho yeguye eh, de Gaulle ajyaho u- ubwo yagombaga kugira manda ye ya- ya kabiri ku munsi wa nyuma atinguyemo kandidatire haza sekamana brigadier general richard sekamana nawe araza icyari gitangaje harashize n'igihe gito yatangaje kuri televiziyo y'igihugu ko amaze imyaka irenga icumi adakurikira umupira w'amaguru mu rwanda uwo araza arayobora nyuma y'igihe gitoya nawe aregura olivier nizeyimana aza yaje tuvuga tuti tubonye umunyamupira kuko yaramaze imyaka irenga icumi ayobora mukura abantu bishimiye bati tubonye umunyamupira ariko yagezemo nawe mu gihe kitageze ku myaka ibiri aba avuyemo so ikigaragara ni ibibazo uh, by'imikorere ibibazo by'imiyoborere ahanini biterwa n'abo uh, abayobozi basanzemo bagiye gukorana nabo uburyo bari bukorane nabo aho rero niho usanga hari ibibazo bituma ah, banegura kuko aramutse aje agakorana ah, na timu nziza imiyoborere bagafatanya bakagira timu nziza ntabwo bakwegura ariko iyo baje bakabona ibintu bitagenda neza cyane cyane nko kuri olivier eh, nizeyimana yaje ari umuntu tuzi neza ko aje gushyira ibintu ku murongo ariko mu gihe gitoya byabaye ngombwa ko yegura hanyuma se abo basanzemo eh, ibibazo babatera ni nk'ibihe eh, wowe nk'umuntu ukurikiranira hafi iyo mikino Ah, u- u- urabona edi eh, umupira wari ukwiye kuyoborwa na ba nyirawo iyo mvuze ba nyirawo ni ukuvuga abantu babibayemo abantu babibayemo babishoboye usanga rero abaza kuyobora uyu uyu mupira atari abanyamupira benyewe reka mvuge ngo ba bandi tuzi ngo araza ari- ari perezida noneho afite timu y'abatekinisiye bari mu bumufashe kugira ngo akazi kamworohere icyo rero usanga arizo mbogamizi bahura nazo zituma bahita bavamo biyobozi ndavuga nk'urugero eh, nka sekamana aje yaje asangamo timu ya- abenshi bari abo eh, muri muri timu ya de Gaulle Na- na- ni abantu nabo ubwabo mu mikorere yabo ikurikiranye muri departments bakoragamo batabashije gukora neza ngo ngo ngo ba- bafashanye kuzuzanya icyo rero iyo aje ugasanga hari imirongo migari ashaka ah, gushyiraho kugira ngo abandi bayigendereho eh, barusheho kubaka umupira rimwe na rimwe usanga iyo batabyumva kimwe ari aho ngaho bigenda bigapfira aho niho hari ipfundo rikomeye cyane umuntu si ngombwa ko kuba ashobora kuba yarabaye wenda nu- n'umukinnyi cyangwa ariko byibuze uza akurikirana umupira hasi akaba noneho abo agiye gukorana nabo ari abanyamupira icyo gihe byakoroha yuko yaza akayobora ishyirahamwe eh, rikagenda neza sadate munyakazi eh, ibyo romario avuga ni nk'aho nkaho ashaka kugaragaza ko hari abantu bananiza ah, abo bayobozi baba batowe kugira ngo bayobore ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda wowe ku giti cyawe eh, wabaye umuyobozi w'ikipe ah, ya Rayon Sport imwe mu makipe akunzwe cyane mu gihugu imwe mu makipe ifite amateka ikomeye cyane Ah, kandi abayobozi b'amakipe namwe mugira uruhare mu gushyiraho abayobozi ah, ba komite ya ferwafa ikibazo kiri hehe kuri wowe ni gute abo bakozi bananiza abo bayobozi bamwitoreye cyangwa se abo bayobozi ubundi iyo mubatoye muba mubatoye cyangwa se ni abayobozi baba bagenwe n'abandi mwebwe mukaza kubemeza gusa Eh, reka mpere eh, ku- mu kuzuza romari ibyo yari avuze yari avuze yuko komite zitorwa zigasangamo amatimu cyangwa se abakozi cyangwa n'abandi bo gukorana nabo muri serwafa wenda bakaba bananiza umuyobozi mushya wagombaga gushyiraho imirongo migari impera yaho ngaho ntabwo mpakana yuko icyo cyaba kidahari ariko sinkibona nk'ikibazo cyo cyonyine navuga ngo Eh, n'abo bayobozi batowe eh, ba- bakaza bakananizwa nabo bagakwiye kuyobora nabo ubwabo baba badashoboye cyangwa se badashobotse impamvu mvuga gutya ni uko eh, iyo inama y'inteko rusange itoye umuntu ikamuha manda eh, ni ukuvuga ibiba- iba imuhaye ububasha n'ubushobozi bwo kuyobora icyo kintu atorewe mu gihe cy'imyaka runaka bumvikanyeho niba rero wowe uje ukananizwa n'abo uje kuyobora uka- kugera aho wegura nagifata nk'ikintu kimwe ariko no ku rundi ruhande nawe ubwawe eh, nkaguca- nka- nkavuga ngo byashoboka yuko hari urwego runaka wari utarageraho rwatuma uza kuyobora icyo kintu ibyo ngibyo bikananjyana ku kibazo kindi wari umbajije uti se muratora cyangwa muratoranyirizwa cyangwa se babaha abo mutora ibyo byose reka tubare yuko byashoboka ariko ikibazo nta n'ubwo cyakagombye kuba eh, ko twaba dutoranyirizwa cyangwa tubwirwa abo dutora Ah, ubwo ndavuga wenda abatora ahubwo ikibazo cyakagombye kuba ngo si uwo bazanye gutora cyangwa uwatowe we afite ubuhe bushobozi muri icyo kintu ari naho mvuga ngo nanavuze kenshi yuko igihe kigeze yuko turambiwe cyangwa se tuvuga ngo ntabwo byari bikwiriye yuko umupira w'u rwanda uza kuyoborwa n'abantu baje kwiga iby'umupira kurusha uko baza kwigisha ibijyanye n'umupira I- aha ndisobanura mvuga ngo Eh, wenda mpereye eh, kuri afantu sekamana waje eh, akayitangariza yuko yari amaze imyaka makumyabiri atazi iby'umupira eh, twe tukamutora tukamugira umuyobozi ni ukuvuga muri iyo abusanse ye y'imyaka makumyabiri hari ibintu byinshi cyane byabaye mu mupira atazi ahubwo agiye gufata umwanya wo kubyiga no kubyitaho kugira ngo abimenye noneho aze kubiyobora urumva rero umwanya munini awu- awuta aza kwiga ibyo yakagombye kuba aje kuyobora noneho igihe cyo kuyobora kikazagera eh, abantu bamaze kubona nyine ko nta bushobozi afite rimwe na rimwe banamusaba yuko eh, yakwegura I- i- ingero zabaye nyinshi ndibuka eh, igihe eh, iyo komite nyobozi ya sekamana yafatiraga ibyemezo biri antisiporutifu si uko eh, byari bifashwe n'umuntu kuko bikwiriye ahubwo byari bifashwe kubera yuko umuntu atazi iby'umupira nyine yakagombye kuba afite byinshi yakagombye kuba arimo kwiga so ibyo icyo kibazo rero kiri- kiri mu ipfundo rikomeye ry'uko ujya kubona ukabona umuntu nka munyentwari eh, tutari tuzi mu by'umupira abamuzi bavuga yuko bari bamuzi mu gukina nimugoroba wenda muri tara inyota cyangwa mu gutara icyaka Eh, ejo ni umuntu utarakandagiraga ku bibuga ni umuntu utazi ikintu na kimwe cyaberaga muri monde ya- ya- ya futuboro ejo ukabona baramuzanye inteko ikamutora ikamuha inshingano we Ah.
bwenyine Eh, sadate Ntabwo.
eh, ibyo bya alphonse munyentwari ntabwo ku- kugira ngo wenda tuze ku, ah, kubwira ab- abakunzi b'ijwi ry'amerika aho ukuri iryo zina n'aho tugana ah, reka mu kanya ndaza kuguha umwanya kugira ngo ubivugeho ariko iki kiganiro ubundi tuba twagihariye n'abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino ku isi kugira ngo babaze abatumirwa bacu reka duhere kuri niwe egide nyagihanga wiriwe neza Eh, ndi gatsibo ahitwa nyagihanga ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo ko tubona abantu baza bakayobora ubonetse wese akaza akiyoborera ese haba hari haba hari inshingano ubundi bahabwa no kuba hari ibintu bujuje nyine hakaba hari nk'ibintu wakoze runaka nyine ugomba kuza ushingiraho ku- kuza kuyobora ino firwafa yacu urakoze cyane kuri icyo kibazo cyawe Ah, dufite undi kuri telefoni ah, ufite inomero irangirana na cumi n'umunani uranyumva yego ndakumva neza cyane uri hehe izina amazina yawe nitwa james james ikibazo cyawe mu by'ukuri ukurikije uko ubona futuboro yo mu rwanda igenda imera eh, sina- nakunga mu rya sadate uko aba arimo asobanura ibintu reba umuntu waba afite rikwayamenti byanze bikunze bagenderaho bakavuga ati uyu muntu uko byagenda uko ariko kose niwe uzaza kuba umuyobozi niwe ugomba kuba yujuje ibisabwa kugira ngo abe umuyobozi ariko iyo urebye mu by'ukuri eh, wenda araza kukigeraho mu kanya nk'uko wari uvuze ngo araza kubigeraho ukabona lisite ya kandidatire yari yatanzwe ukarebaho abo nka bamwe twakekaga tuvuga dutaba abantu bamenyereye monde ya futuboro umwe wenda ni abarigende bakennye no muri iyi shampiyona iby'umupira barawuzi ariko ukabona ahubwo niho baherewe banditseho ko bi- batemerewe batujuje ibisabwa usanga uko byagenda uko ariko kose iterambere ryawo rizakomeza kugorana so rero eh, nka ba sadate baba batubereye hariya twita wenda nk'abayobozi wenda nubwo akomeje kugira aho ahurira n'umupira ariko wenda badafite ikipe ayoboye ariko twabasabaga ko rwose ijwi ryabo ryumvikana bajya barikoresha tukareba ko iyi futuboro yarushaho gukomeza gutera imbere ariko bitabaye ibyo ngibyo rwose nta hantu twaba turimo turegereza urakoze cyane reka mfate undi wa gatatu hanyuma ngaruke ku batumirwa bacu nsaba imana daniyeli wiriwe mperereye i nyamasheke ruharambuga mu burengerazuba bw'u rwanda ikibazo cyawe ya mwabajije ngo se ngo ubona umupira w'u rwanda umeze ute so mu mboni yacu nk'abakunzi ba ruhago abafana abakunda imipira tubona mu by'ukuri nta rwego shampiyona yacu iriho cyane yuko nta n'uburyohe tubonamo biratangaje kubona ikipe ihatana ikagira by'aho ni- n'ikipe y'igihugu ubwayo byarayinaniye ugasanga nta nta abanyarwanda twarabimenyereye turavuga ngo ubu ngubu twazanye intera ivuga ngo nta banyarwanda twishima kabiri dute- bitewe na futuboro So, ubona ni ikibazo gikomeye kirimo ariko twibaza mu by'ukuri kizakemuka ryari ubona ibintu by'imisifurire bamwe barabyikoma abanyamupira aba- abayobozi b'amakipe bakabona bagaragaza ibibazo mbese turibaza mu by'ukuri bya iki kibazo twakibaza nde So, mu minsi ishize rero twabonye tu- turya mpaga cyangwa duterwa mpaga ye- ugasanga ikipe yacu bayikuyeho amanota biriya nabyo tu- tubona ni ibintu by'akavuyo tubona ko bisa n'aho ari ikibazo so ikintu mbona rero kera habagayo ama interisikorere ugasanga mu marakaritsiye abantu bararushanwa baragira bate hari naho cya gihe u rwanda rwabonye rwikarifiye muri icyo gihe So, ubu ngubu rero amaka- amakipe y'ibigo by'amashuri nta nta hantu agera sinzi nimba nabyita ko hajemo ubujura sinzi ariko amafaranga ntagishyirwamo abana bakina umupira bisanzure babikore nk'aho ari interineti gusa nta no- nta no gukotana bikigaragaramo niko navuga ibi byasubije inyuma umupira wacu wo mu rwanda urakoze cyane ah, daniyeli james na ejide reka ngaruke ku batumirwa bacu sadate ndifuza ko aza kuvuga ahanini ku bijyanye ah, n'amatora ateganijwe mu mpera z'uku kwezi ariko ah, bwana romario ah, benshi muri aba bakunzi b'ijwi ry'amerika baribaza ese aba bayobozi iyo bashyirwa mu myanya iyo baje muri iyo myanya baba bazi inshingano zabo baba bazi ibyo bagomba kuzuza kuki batabikora Eh, iyo u- urebye uburyo eh, bashyirwaho ibyo baba basabwa ba- baba babyujuje ba- baba babifite ariko ahanini wigeze kubaza ngo ikibazo kiri hehe bwana Edi, reka nkubwire ngo ikibazo cya mbere ngewe naho nkibona nkibona mu bayobozi cyangwa se abanyamuryango b'umupira w'amaguru mu rwanda impamvu ni iyihe kuko usanga nk'umuyobozi nk'uwo nguwo agiye kuza hashize nk'ukwezi abantu basanzwe bamuzi ariko igitangaza ni uko niyo matora agiye kuba bose bamutora ah, ijana ku ijana nta n'umwe uvuyemo wava mu matora ukumva abantu barahwibisaka nyamara ari kuriya ariko ugasanga bose nta- ni ukuvuga ngo iki kibazo cya mbere kugira ngo umupira utungane biri mu banyamuryango b'umupira ah, w'amaguru mu rwanda icyo ni abo banyamuryango ni amakipe sibyo yes ni amakipe nicyo mvuga ni ukuvuga ngo uyu muntu araje aje asanzwe atazwi mu mupira amaze imyaka irenga makumyabiri nk'uko sekamana yabivugaga atagera ku mupira ariko igitangaje araje mwese mu mutoye ijana ku ijana urumva rero ingaruka zabyo ziragaruka kuri ba banyamuryango niho umupira uzapfira ikintu cya mbere gikwiye guhinduka ni imyumvire y'abo banyamuryango batora abadakwiye kuko ni nabo bakompureyininga bakavuga bati uyu muntu nubwo tumuzanye nta kintu yatumariye ko mwamuzanye muzi neza ko adashoboye kubera iki mwamutoye imyumvire y'abanyamuryango rero niyo nicyo kibazo bafite uruhare runini mu kwica umupira w'u rwanda kuko nibo bagira uruhare mu gutora abo bayobozi baba baje kuyobora ishyamba ry'umupira w'amaguru mu rwanda urakoze cyane imyumvire y'abanyamuryango sadate ndongera ngo usubireho wari umunyamuryango wari uyoboye ikipe ibi biganiro ibibera mu matora byose wari ubizi iyo myumvire romario avuga kuki mukora ibyo mutifuza mwarangiza mukajya hanze mukavuga ko bitagenda neza
ni ukubura peresonarite cyangwa se kubura umuntu nyine kugira ubumuntu muri we ubundi nk'uko rumari yabivuga niba koko turi abanyamuryango ari twe dufite ububasha bwo gushyiraho umuyobozi cyangwa se kumukuraho no kumubaza ibyo yakoze numva ari twe ba mbere twakagombye kuba kubazwa impamvu ki twatoye umuntu tubona yuko nyine atujuje cyangwa se tutamuzi mu by'umupira kugera ubwo mu gihe cy'imyaka itanu itandatu usanga abaperezida barenga bane batanu begura cyangwa bavaho mu buryo budasobanutse icyo kibazo nyine cy'imyumvire y'abanyamuryango cyo kiracyahari ndetse nanavuga ko gifite uruhare runini nubwo tutabura kuvuga yuko n'inyuma y'abanyamuryango hari ababavangira ariko nabo ubwabo bakagombye kugira nyine pesonarite ibaranga ivuga ngo koko nkora ikintu nemeranya n'umutima wanjye ko ari cyo atari ugukora ikintu kuko kanaka yakigutumye cyangwa hari uburyo bundi budasobanutse cyangwa se utemera bwatumye ugikora nkavuga nayo iyo myumvire ijyana n'ibyo ijyana ariko nkongeraho yuko inajyana n'iyo pesonarite abo banyamuryango bakagombye kuba bagira nkavuga nti rero wenda wenda akantu kamwe navuga ni rwa rugendo tugifite rwo kuzamura imyumvire y'abantu no kuzamura ubushake n'ubushobozi bwo kumva inshingano umuntu aba afite kuko niba ufite inshingano yo gushyiraho umuyobozi wava kumutora ijana ku ijana ugatangira kumurwanya cyangwa ugatangira kwerekana ko bitari bikwiriye ngewe ubwanjye nawe nkubonamo ikibazo nk'abandi bose kenshi bakunze kuvuga ko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru amashyirahamwe y'umupira w'amaguru hirya no hino mu bihugu agomba kuba yigenga ko ndetse fifa cyangwa se na kafu baramutse bamenye ko harimo igitutu gishobora kuba kiva hanze ibyo bihugu bitera icyo gitutu bishobora gufatirwa ibihano umuntu ashobora gukeka ko harimo ingufu runaka ziva hanze zinjira mu mashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu rwanda ibyo wemeranya n'abavuga uko urakoze edi ku bwanjye reka mbanze mvuge ngo abantu bashobora kuba bava hanze y'ishyirahamwe ntabwo navuga ngo ni urwego runaka rwa leta cyangwa rufite inshingano runaka rwaba rubikora ariko niba umuntu aje agatorwa ijana ku ijana mutari mumuzi ni ukuvuga ko hari izindi ngufu ziba zakoreshejwe kugira ngo uwo muntu atorwe kuko ku rundi ruhande ntabwo byakwikora n'abo banyamuryango basohoka bitotomba nyine baba bafite impamvu ki barimo kwitotomba gusa ibi nkavuga ngo icyo nemera ku mutima wanjye ni uko bidakorwa na leta kuko leta itivanga mu by'umupira wacu wenda byaba bikorwa n'abantu ku giti cyabo kubera ahantu undi ishobora guhuza ibya siporo bishobora guhuza iby'amatora bishobora kugira gute ariko nkavuga ngo nanone kurebesha ijisho rimwe ukavuga yuko hataba hari icyo kintu nabwo wabuvuze waba unyuranyije n'ukuri reka twemere yuko izo ngufu zishobora kuba zihari ariko icyo nemera nanone ntabwo leta wenda dufate nka minisiteri ibishinzwe ari ihaguruka ngo ujye kubwira abanyamuryango ngo nimukore iki nimukore iki nimukore iki romariyo mu magambo mu masegonda make cyane wowe kuri icyo kibazo urabivuga iki ku ruhande rumwe navuga ngo leta iba igomba kubamo kuko nanone ubaretse ngo bakore uko bishakiye nibyo tujya tubona mu bindi bihugu nka za kenya ukumva ngo fifa yabahagaritse kubera ubwigenge bagize bukabije bagakora mu buryo bunyuranyije n'ibyo bakagombye gukora so leta ku ruhande rumwe iba igomba kuzama ariko noneho nkagaruka kuri ba bayobozi personality yabo bo baraza gukora gute kugira ngo babashe kuzuza inshingano batumwe n'abanyamuryango nkongera nkagaruka kuri ba banyamuryango kuko sadati yari amaze kubivuga ikibazo ahanini ukirebeye edi kiracyari kuri ba banyamuryango ese baramuze bavuze bati ibi turabyanze ntituri bubikore nubwo umunyamuryango yaje hari abamutumye cyangwa se abatumye aza gutorwa mwebwe mukavuga muti ibi ntabwo tubyemera kuko habaho amakosa menshi aba ugasanga manda irarangiye batari bongera guhamagaza inteko rusange wabaze amakosa bakoze icyo ni ikikwereka ko rero ba banyamuryango bari aho ngaho ariko ni nk'ishusho gusa ntacyo baba bamaze ntacyo bamariye umupira w'amaguru radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda igice cya kabiri cyacu kiribanda ahanini ku matora ateganijwe yo gusimbura abahoze ari abayobozi ba ferwafa ariko hagati aho reka dufate abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika kuri telefoni dufite steve derrick wiriwe neza mwiriwe cyane uri hehe
yewe ndi mu gihugu cya sede uri suwede steve derrick ni umunyamakuru w'imikino dukunze kenshi kukuvugisha ikibazo cyangwa se igitekerezo cyawe ku bijyanye n'ibibazo bivugwa mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda
nibaza yuko mwari muregeye kubivuga mu kanya n'abo bavandimwe b'abanyarwanda nibaza yuko ikintu kiri mu gihugu cy'u rwanda mu mupira w'amaguru ni ukwivanga kw'izindi nzego cyangwa kw'ikindi gitugu bicivanga cyane mu bijyanye n'itunganywa n'ibikorwa by'ishyamba ry'umupira w'amaguru mu rwanda ferwafa kandi nibaza yuko abatari bake barabibona kandi barabizi biraboneka yuko atabwigenge na bukeyi buri mu ishyamba ry'umupira w'amaguru mu rwanda icyo rero ni ikibazo kidasanzwe kuko ni byo bita ingerance ingerance politike ni ikintu gifatwa nk'ikizira kambere n'ishyamba ry'umupira w'amaguru ku isi fifa rigirahiye ikabimenya yuko ibyo bintu bikorwa mu ishami ry'umupira w'amaguru mu gihugu icyo ari cyo cyose barashobora kubihana nibaza rero yuko kubona abantu bitoza abantu bataba bari basanzwe bamenyerewe ku bijyanye n'umupira w'amaguru ugasanga nibo baza kandi bakitoza bonyine ataba atabo bahiganwa nibaza yuko haba hari ikibazo kidasanzwe ariko rero nk'uko mwari muhejeje kubivuga nibaza yuko abanyamuryango ba ferwafa nibo bari bakwiye gufata iya mbere mbere mu gufata umupira w'amaguru w'u rwanda mu minwe yabo ariko murabona yuko atari ko biri uyu munsi biraboneka yuko hari amabwirizwa bahabwa bati haje naka kandi mutegerezwa kumutura mubyanka cyangwa mubyemera ugasanga ni uko bigenze naho rero mubona yuko n'umusaruro cyangwa rezilita by'umupira w'amaguru mu rwanda biraboneka yuko biri ko biragenda kuko abaza bose baza ari bashyashya bagatangura kwiga mbere haravugwa n'ibyo gutwara ubutunzi ubutunzi bw'ishyirahamwe ugasanga ahubwo bisa n'uko ari byo bibazana cyane gusumba gushyira imigambi cyangwa porogaramu zigaragara zoteza umupira w'amaguru mu gihugu cy'u rwanda steve derrick uri umunyamakuru w'inkino uri muri icyo gihugu cya suwede ariko nanone ukurikirana hafi ibibera ku mugabane wa afurika iki ubona ari ikibazo cyihariye ku rwanda cyangwa se ni mu mashyirahamwe atandukanye ku mugabane wa afurika
nibaza yuko ari mu bihugu byose si byose sinavuga ko ari byose ni ibihugu byinshi byo ku mugabane wa afurika na cyane cyane ibyo munsi ya sahara naho rero ubuze u rwanda usanga bisa n'ibibera mu gihugu cy'uburundi mu gihugu cy'uburundi ni ibyo birahari ariko no mu gihugu cy'u rwanda birihariye kuko biravugwa yuko hari abantu baza bakavuga yuko bashaka kuyobora rijya shyiramo ry'umupira w'amaguru mu rwanda bakabisaba ahantu runaka hanyuma bagashigikirwa bakabaha ikiringo ati genda mukore ibyo mushaka gukora ariko ikiringo kigeze tukazosanga atabyo mwakoze tuzobasaba mwegure ugasanga rero ni uko bikorwa aho ubona ati umuperezida araje umwaka umwe imyaka abiri aregujwe cyangwa akavuga yuko yeguye ku mpamvu ziwe bwite ariko ugasanga hari ibyo yari yasabye hari ibyo yari yashyize imbere yifuza gukora atakoze ariko rero ugasanga hari abandi bantu batari mu by'umupira w'amaguru ahubwo bari mu nzego kandi kandi zikomeye z'igihugu usanga bafata ingingo ibyo rero nibaza yuko aricyo kibazo kihari mu gihugu cy'u rwanda kuko ahandi bimenyerewe yuko uko bigenda kose usanga uza gutwara aba afise aho ahuriye n'umupira w'amaguru ariko mu rwanda urabona yuko hari ibintu byihariye umuntu arabye kuva kuri generale yagiye agakurikira uwamukurikiye urabona yuko nawe wenyine ari umuntu babwiye atani iby'umupira yari abirimo ariko ntiyashaka kuba umuyobozi ariko ugasanga baramushize hajya baramutegeka hanyuma babwira n'abandi bati mutegerezwa kumutora nk'abanyamuryango ariko murabona ibyabaye inyuma y'umwanya muto gusa mu gihe twari tuzi yuko ari olivier ari umuntu azi umupira w'amaguru yawubayemo kandi ataje gutwara ubutunzi bw'ishyirahamwe ariko murabona ibyabaye steve darike umunyamakuru w'imikino w'umurundi akaba aherereye mu gihugu cya suwede ndamushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo bye ndaza gusaba mu kanya abatumirwa bacu nabo bagire icyo babivugaho ariko reka mfate jean damour wiriwe neza ikibazo cya futuboro y'u rwanda ni ikijyanye n'imiyoborere ukuntu abayobozi bajyaho kuko ngewe ntanze urugero ndaza kwihutisha hari usanga umuntu umwe aje muri manda eshatu urugero hari umugabo witwa marcel matiko ntabwo niyumvisha uburyo ki yajeho muri manda zigera muri eshatu abandi bakegura ariko we ntiyegure hanyuma ukajya kuvuga ngo ukajya kumva ngo no muri iyi ngiyi komite ishaka kuyobora ubu ngubu igiye kuzanwa ahubwo twakibaza ngo abanyamuryango niba biyifata bakavuga ngo turashaka koko futuboro itera imbere ese ni igiki bakora iyo bagiye mu itora nk'ubu ngubu birazwi neza ko munyantwari alphonse ari we uzayobora futuboro y'u rwanda ese nk'abayobozi nka kenisi ndetse n'abo ba sadati n'abandi ndishimira neza cyane ko sadati ejo ubwe ku kiganiro kuri fayini efemu yaravuze ngo futuboro y'u rwanda iyoborwa n'abamafiya iryo jambo yararivuze mu byo yavuze kubera iki nanjye ariho mbyemerera sinumva uburyo ki futuboro y'u rwanda igiye kuyoborwa n'umuntu utazi cyane ibintu bya futuboro ubundi hakabaye ajya mu bintu byo kuyobora futuboro kubera ko hari ahantu runaka azwi ukuntu futuboro rero yacu yubatse imeze nka futuboro yaranzwe cyane na ruswa kuko sinumva uburyo azi nosiyo ya futuboro urugero gacinya gacinya ni umuntu wayoboye rayon siporo ariko bamubujije kwiyamamaza kubera iki gacinya ni wa muntu ukora ibintu biri ku mucyo futuboro rero yacu yo mu rwanda impamvu itazigera itera imbere abantu bayijyamo ntabwo bagenda bafite urukundo rwa futuboro bagenda bafite urukundo rw'amafaranga hari amafaranga ava muri fifa amakarabu yakabaye ahabwa ariko biratangaje kubona ikipe ishobora gushora amafaranga miliyari ariko bari kurwanira igikombe cya miliyoni makumyabiri n'eshanu ikipe ya kabiri ntigire ikintu na kimwe ihabwa ikipe ya gatatu ntigire ikintu na kimwe ihabwa ibyo rero ugasanga uburyo ki abayobozi bajyaho ntabwo ari abantu batorwa ni abantu bagenda bakimikirwa ahantu runaka hanyuma bakaza bavuga ngo futuboro ngo baraje ngo bayobore ikindi ndibuze kuvuga amategeko ya futuboro y'u rwanda ateye ubwoba urugero rwa hafi hari amakipe agenda akitwara nk'aho ari amakipe makuru urugero ikipe ya aperegisi niba ikipe ya aperegisi birashoboka ko ikipe ya aperegisi ndetse n'ikipe ya marine byaba biri muri shampiyona imwe ikipe ya aperi igafata abakinnyi barindwi ikabatiza indi ekipe bitewe n'iki nta mategeko ahari aranga futuboro n'ahari arirengagizwa bitewe na bya bifi binini biri muri futuboro bivuga ngo ngewe ndashaka kuyobora ugasanga rero nta kuntu bibaho no ku mugabane w'uburayi iyo umuherwe agiye kugura ekipe bikagaragara ko afite ahandi hantu ha ekipe urugero nka rebzigi hari n'iyindi kipe umuherwe yayo yari afite ntabwo bigeze bamwemerera ariko mu rwanda niho hahandi ushobora gusanga umusirikare cyangwa se umuntu runaka kanaka ari hariya hejuru agahamagara kuri sitade akavuga ngo ndashaka ko iyo mace irangira gutya kandi koko bikagenda gutyo icyo gihe rero niba bikorwa gutyo ntabwo futuboro yacu y'u rwanda izigera itera imbere na rimwe urakoze cyane ikintu nshaka gusorezaho gatoya unyarutse ariko umwanya ni muto kandi dufite abandi bantu benshi kuri telefone yego yego ibijyanye na noneho ugasanga hari na ruswa ruswa muri futuboro y'u rwanda ni ibintu bigaragara ni ibintu bihari si rimwe na kabiri ribu yagiye ibyinjiramo ariko ugasanga nta bihano bifatika abo bantu bagiye bagaragaraho ibyo bikorwa bya ruswa bahari kubera iki ba bandi babayobozi bashaka kuza kuyobora futuboro ni ba bandi baje bashaka amafaranga ni ba bandi baje bemitse inda zabo imbere ugasanga ngo umunyamabanga ngo uhoraho ashyizweho na leta ngo ugasanga minisiteri yivanze mu bintu bya siporo ibi byose rero bizatuma futuboro yacu nk'abanyarwanda itazigera itera imbere murakoze cyane urakoze cyane urakoze cyane damuru ndetse na steve derrick kuri ibyo uh, bitekerezo byawe ahanini uh, mu kanya ndaza gusaba ko uh, sadata agaruka ahanini uh, ku matora ateganijwe mu mpera z'uku kwezi ariko mbere y'uko muha ijambo uh, umunyamakuru romario hari iki kintu kirimo kugarukwaho cyane ko hari abantu bemewe kwiyamamaza abandi bakurwamo nk'umunyamakuru ubisesengura tubibwire muri make abantu baziyamamaza ni bande hanyuma nanone sadata ze kugaruka ahanini kuri iyi nyandiko ye yanditse ayishyira no kuri twira avuga ko atifuza ko ayo matora aba romario
hari abiyamamaza hari munyentwari yaramaze kwemerwa ni ni kandida inike hari abandi barimo marcel matiku we ni ibisanzwe nawe kandida ye yaremewe amaze igihe muri muri ferwafa hari abandi rero baje kwangirwa ari nabo ngarukaho barimo murangwa eugene wabaye umuzamu wa rayon sport agakina ikipe y'igihugu amavubi ni umuntu uzwi muri football hari dr musa wabaye umukinnyi mu ikipe y'igihugu akinira kiyovu akinira rayon sport anaba na timu dogita w'amavubi uwo nawe ngo kandatiye ntiyemewe aho naho naranumiwe rwose byarancanze sinzi icyo musa abura hari na gacinya aba ni abantu b'abanyamupira ahubwo ngira ngo igihe batangaga kandidatire njye ku bwanjye nayo natangiye kugira ibyishimo mvuga ni noneho ubwo tujye kubona abanyamupira muri federasiyo hari igishobora guhinduka cyane cyane ko bari bamaze no gushyiraho bodi ya ligue numvaga bari gufatanya n'abandi mu kugira impinduka abazana iki rero ni ikintu abantu benshi abasiporutifu abanyamupira bibajijeho kirabayobera kuko nka musa wavuga ko abura iki yabaye muri federasiyo abamo timu dogita w'amavubi ni umuntu tuzi muri futuboro ni umuntu tuzi w'inyangamugayo kugeza na n'ubu ntitubyumva twumvaga ko kuza kw'aba banyamupira kamwe hari hari umusanzu muzima bari bazanye mu iterambere ry'umupira w'amaguru mu rwanda urakoze cyane umunyamakuru romario abdul jabbar gakuba bwana sadate munyakazi rero nk'uko romario yari abivuze wanditse inyandiko ndende ku rubuga rwa twitter usaba ko ferwafa ihagarika aya matora azaba mu bintu uvugamo harimo ko bibabaje kubona abantu bigabanyagabanya imyanya kugera kuri mirongo icyenda na gatanu ibyo ubiherahe urakoze cyane wenda ibyo nanabivuze mbere y'uko hatangaza urutonde ntakuka rw'abemerewe kuziyamamaza kandi ibyo navugaga ku kigero kinini mwabonye ko ariko byagenze ubwo byose byahindutse kandida inike niba ari kandida inike ni uko abantu wenda bicaye ahantu runaka bakagabagabana iyo myanya bakavuga ati kawe uzafata iki njye fata iki undi afata iki ibyo byo ubwabyo mu gihugu nk'u rwanda igihugu tumaze kugera ku yindi revo yaba mu myumvire mu miyoborere myiza no mu bindi ibyo ubwabyo nacyo nkibonamo nk'inenge ikomeye ariko mbere y'uko ngera no kuri iyo nenge nyirizina reka nanavuge n'ibindi byatumye mpamya y'uko aya matora yakagombye guhagarara ahubwo tugategura amatora azageza kuri ferwafa ku byo twifuza nk'uko twabitangiye tubivuga twemeranya y'uko umupira w'u rwanda urwaye indwara urwaye igaragarira mu miyoborere mibi yaranze cyangwa ry'umupira w'amaguru mu rwanda kuko kwegura si uko haba ibintu biba byagenze neza iyo miyoborere ikaba yabaye uruhererekane itera n'ibibazo byinshi binyuranye ari byo twakagombye kwicara tugasesengura nk'abanyamupira tukareba tukareba aho biva tukareba aho bijya tukareba icyagirira icyatera inkunga umupira wacu tukareba icyawuvana kuri revo uriho ikawugeza ku kindi ku rundi rwego ibyo twamara kubisesengura neza noneho tugahamagara abanyamupira n'abo ba ferwafa n'abandi bose babishaka noneho tukabereka ibyo umupira ukeneye abawumva babishobora bakaza bakiyamamaza bamara kwiyamamaza hagatorwa abafite ubushobozi kurusha ba bandi tunita yuko ari abantu baba batsindagijwe kuko niba umuntu aje akaba kandida inike aje foromu noweya tutamuzi mu by'umupira ibyo rwose navuga yuko biba ari nko kumusindagiza kugira ngo tumugeze ahantu runaka icya gatatu nashaka kugarukaho ni icyo romario yaragarutseho abusanse cyangwa se kubura kw'abanyamupira kugera no ku bare ku babaye abarejanderi b'umupira ubwo ibyo ubwabyo ubona ko ari ikibazo kigaragarira mu miyoborere mibi ya ferwafa kuko niba tubuze umuntu nka musa tukabura umuntu nka murangwa ni abantu bakiniye ikipe y'igihugu ni abantu bakiniye amakarabu anyuranye hano mu gihugu ni abantu babaye mu by'umupira bazi developoma bazi icyo umupira ubura bazi kunegosiya kugira ngo umupira utere imbere ni abantu niba twarabonye abantu nka ba bekamu baragiye muri katari ikabishyura kugira ngo abo barejanderi bafashe katari kugira ngo umupira wabo wemerwe kugera aho wakwakira igikombe cy'isi twe n'abarejanderi bacu dufite tukaba tubigizayo ahubwo wagira ngo hari ikibazo baza kudutera muri ferwafa nabwo bwabyo ubona yuko ari inenge ariko ya nenge ikomeza ikanajyana kuri ba bayobozi bazanwa nyine gutorwa batamenyereye iby'umupira icya nyuma nasorezaho ni iregitimite n'iyo komisiyo y'amatora itegura amatora ni komisiyo uwakubaza manda imazeho ntawayikubwira kuko ni nini cyane njya nsetse abantu ni nyuma ya isayatu muri kafu menya komisiyo ziba muri ferwafa arizo zihariye ubuyobozi bwazo ayo makomisiyo arahari abaho ni abanyamuryango ntibamenya igihe yatorerwa ntibamenya igihe manda zarangiriye ntibamenya ibyo zikora nk'iyo komisiyo y'amatora y'ubwayo imaze igihe iriho gusa itagira ikintu na kimwe navuga kiyemeza mu rwego rw'amategeko kuko ntiheruka gutorwa manda yayo yarangiye ugasanga nabyo ni ikindi kibazo rero reka twicare turebe aho bipfira turebe aho byapfiriye ndetse nibiba na ngombwa bongera inzibacyuho ariko abantu bagende basesengure neza ibibazo biri mu mupira noneho nitumara kubibona duhamagara abantu baze uwumva kuko azaza guhangana n'ibyo bibazo baze biyamamaze abanyamuryango nibabagirire icyizere batorwe ibyo rero nabishingiyeho cyane ariko nanavuga ngo igihe cyari kigeze yuko tubona amavugurura mu ishyamwe ry'umupira w'amaguru kurusha uko twajya duhora tubona perezida waje icyumweru kimwe cyangwa bibiri akaba yatangiye kunanirwa nyuma y'umwaka akagenda ntacyo atugejejeho twibutse abakunzi b'ijwi rya amerika ko twari twifuje kuba turi kumwe n'uhagarariye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda ferwafa ariwe Jules karangwa ariko ku munota wa nyuma yatubwiye ko ari mu nama ya fifa ku buryo adashobora kuba natwe muri iki kiganiro kuri telefoni reka dufate abandi bakunzi b'ijwi rya amerika ernest wiriwe neza wiriwe neza uri hehe i kigali mu rwanda ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe igitekerezo nayo kigomba abakinnyi bacu bakinnye amavubi kera ntabwo n'ubu ntabwo tuzi ahantu bari bakagombye kubazana kuko nibyo ibintu bituma umupira wacu wo mu rwanda udatera imbere hanyuma n'abo bayobozi bazana ugasanga bazanye umuyobozi ntabwo tuzaturutse nta kipe tuzi yashimiye cyangwa se yaba yarateza imbere bigatuma n'ubundi umupira wacu wo mu rwanda udatera imbere abayobozi bari kuza nayo bazanatuma na za mpaga n'ubundi zizakomeza kuza bakomeze kwereka amavubi yacu ntituzajya ahantu tunagira murakoze urakoze cyane romario bwana sadate arasa nk'ushyigikiye ko aya matora yasubikwa federasiyo ikabanza ikitunganya hanyuma bibaye ngombwa ko habaho gushyiraho komite cyangwa se kongera igihe iriya komite y'agateganyo gukomeza akazi ariko ibintu bikaba mu buryo wowe ubona ari ibintu bishoboka nk'umunyamakuru ukurikirana hafi ibibera muri federasiyo ndetse n'imikino muri rusange icyo cyifuzo cye ndagishyigikiye ijana ku ijana ariko si imihamya ko kizashyirwa mu bikorwa cyangwa se abantu bazacyumva ngo bumve ubusabe bwe nyamara byari bikwiriye ariko mu by'ukuri urebye cyari igitekerezo cyiza cyane kuko edi abantu bari bakwiye kwicara ntitwihutire kuvuga ngo dushyizeho ubuyobozi hagiyeho ubuyobozi bwa ferwafa ariko baba bakwiye kwicara bakavuga ngo ariko ubundi kubera iki abayobozi bagiyeho ntawe umaramana zimaze kuba manda nk'eshatu zose abayobozi begura abantu bakicara bagasasa inzobe abanyamuryango bagasasa inzobe bakagaragaza ibibazo bihari nyuma yaho hagatangwa kandidatire ku bayobozi bifuza kuyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu rwanda ariko banabikwiriye ubona ko bafite ubushobozi hamaze kubaho isesengura no gusasa inzobe ikindi kandi burya kwiga ni ukwigana edi tukabanza tukareba ngo ariko ubundi ko muri uganda batera imbere ubu amanywa nijoro tanzania ejo bundi ikipe yabo y'abagore ivuye muri india mu mu- mu- mu gikombe cy'isi aba bantu babigenza bate kugira ngo bagere eh, kuri urwo rwego tukicara tukareba ngo ese ni iki kibura hanyuma abantu bamara gusasa inzobe bamara ah, gucoca ibibazo bihari ni nabwo babona n'umuti urambye eh, wo- wo- wo wo gukemura ibibazo bishingiye ahanini ku buyobozi urakoze cyane romario dufata abandi bakunzi b'ijwi rya amerika eric wiriwe neza ndakumva neza uri hehe Eh, mperereye mu karere ka rwamagana ubu tuvugana Eh, ikibazo uri ku ijwi rya amerika cyangwa igitekerezo Eh, ikibazo ngewe nari ikibazo igitekerezo nashaka gutanga Mm.
ku bijyanye n'umu- n'iterambere ry'umupira w'amaguru mu rwanda Eh, ni ukuvuga ngo ngewe icyo inama nashaka gutanga ni uko umupira wategurwa biva mu bana bikazamuka bikagera hejuru kuko twebwe umupira wacu mbona bafatira ku bantu bavuga ngo bazi gukina batazi ahantu bagiye baturuka cyangwa se ukajya kurekurika abanyamahanga bamwe na bamwe bagiye bifitemo inyungu runaka ndabona twebwe byo kujya muri kompetisiyo twabireka tugatangira umupira hagati- hasi tuvuye mu bana nk'uko wabonye nk'abana b'ejo bazanye igikombe bagikuye bagikuye mu rushanwa mpuzamahanga ku myaka yabo tugakomeza dutegura gake gake bikagenda bizamuka bityo bityo tukagira n'ubuyobozi bwiza bubafasha tukihangana ntitwihutire intsinzi wenda ejo ukabona umusaruro nibwo ubonetse mu gihe kiri imbere ariko turashaka kwipasa muremure rimwe na rimwe nta n'ubushobozi runaka dufite nturabona aho umupira wo mu rwanda amakipe yose afashwa n'uturere buri kipe yose iri mu mupira w'amaguru mu rwanda ifashwa n'uturere ubwo se niba abantu badashobora kuvuga ngo ekipe iyo ari yo yose ifite ukuntu ibayeho urabona ibizavamo bizaba ari ibiki n'abafana bayafana nabo usanga ari abantu bari aho ngaho bari kugira kandi batatu batatu batazi ahantu ubushobozi bw'ikipe yabo burimo buraturuka urakoze cyane ngaruke ku batumirwa bacu sadate munyakazi ah, tuvuye gato ku bijyanye n'imiyoborere muri ferwafa Ah, eric yari agarutse ku kijyanye no kuzamura umukino ah, w'umupira w'amaguru mu rwanda atanze urugero rw'abo bana bakomotse mu marushanwa ah, y'amarerero ye- y'ikipe ya paris saint germain aho bitwaye neza bagatsinda ibikombe bibiri Ah, umuntu arebye uko ikipe y'igihugu y'u rwanda yagiye izamuka mu myaka ishize umuntu ntiyatinya kuvuga ko umupira usa nkaho wasubiye inyuma Ah, hari n'abavuga ngo u rwanda kuba rushora amafaranga mu makipe akomeye cyane nka arsenal amakipe nka paris saint germain ibyo byakabaye bifasha uyu mu- umukino w'umupira w'amaguru kuzamuka mu rwanda ariko siko bimeze ni iki gikwiye gukorwa
urakoze cyane kumbaza icyo kibazo Re- reka mpere ku- kuba u rwanda nk'igihugu rwitabira cyane guteza imbere umupira w'amaguru eh, ndetse bakanaduha n'urugero kuba dukorana na arsenal na paris saint germain Eh, byonyine kuba leta y'u rwanda yaratanzemo i- i- amafaranga kubera impamvu zo kugira ngo du- twama- du- du- twamamaze ibikorwa- ibikorerwa iwacu mu rwanda ibyo byonyine nk'abanyamupira iyo tuba tuyoborwa n'abanyamupira twakagombye kubibonamo opotinite yatuma ahubwo twegereza za pasengeri germain za arsenal tukazibyaza umusaruro natwe nk- nk'abanyamupira igihugu cyababyaza umusaruro natwe nk'abanyamupira twakagombye kubiprofita ariko ikibazo kigaruka hahandi tukavuga ngo tukavuga ngo ubuyobozi bw'umupira w'amaguru ntabwo bubona ibyo byose kugira ngo bi- uh, opotinite nk'izo zibibyaze umusaruro ndavuga ngaruke hano igi- iwacu mu rwanda leta y'u rwanda imaze gushora amafaranga menshi mu kubaka ibibuga reba stade amahoro ibyo barimo ku- uburyo barimo kwivugurura reba amasitade yubatswe mu burasirazuba mu burengerazuba mu majyepfo amafaranga menshi cyane leta ishora muri ibi bikorwa by'umupira w'amaguru nitwe bigenewe ariko twebwe banyamupira twebwe eh, bagenerwabikorwa tubyakira gute tubyenjoyinga gute tubiprofita gute kugira ngo tubyazemo koko umusaruro tugere kuri icyo kibazo rumbabujije cy'abana iyo ngeze kuri iki kibazo cyo nenda kurira kuko ni agahinda kuko umwana wo mu rwanda atagifite opotinite yo kubasha gukina umupira haba mu buryo buri busanzwe bw'umwana haba no mu buryo buri porofesiyoneri nyamara ibyo turabishinja ya- za komite ziza zisindagizwa kuko kuba tudafite amarerero ahagije n'amarerero ahari agacibwa intege aho usanga bashyiraho n'amategeko y'uko umwana warerewe mu irerero ikipe ishobora kugenda ikamumwambura gutyo gusa bikarangirira aho ngaho ugasanga abo banyamu- abo bantu bazanywe kuyobora umupira kuko atari abanyamupira ntabwo bumva icyo kintu nyamara mwibuke yuko igihe twari tuyobowe twari dufite abana barimo kurerwa reka ntange urugero nko mu ikipe yitwaga isonga iyo kipe twese yaduhaye abakinnyi muri Rayon siporo yaduhaye abakinnyi muri apeyi yaduhaye abakinnyi abo bana barazamuka bagera ku rwego mpuzamahanga ariko aka kanya u- u- ibibuga byacu birimo gu- gutwarirwamo imodoka ibindi birimo kubakwamo ibindi birimo ntibibyazwa umusaruro nta mupira ukiboneka ku rwego rw'umuturage hasi nta byishimo bikiri mu banyamupira kuko nta kompetisiyo ihari ibyo byose rero ndavuga ngo leta yacu yakoze ibishoboka byose kugira ngo twebwe eh, iduhe ibishoboka byose kugira ngo duteze imbere umupira ariko twebwe abagenerwabikorwa ari bo banyamupira kuva ku buyobozi bwacu kuva kuri serwafa kugera ku maklabu kujya no ku bandi bantu bose ntabwo twabashije kubyaza umusaruro eh, ayo mahirwe twahawe navuga nti rero sitiri ni bya bindi twakagombye kwicara mu mwiherero mu mwiherero uri siporutifu tukabanza tukavuga ibyo byose abumva yuko koko bazabikemura bakabona kwiyamamaza bazi n'ibibazo dufite mbere y'uko bajya no mu nshingano baba bagiye kwiyamamariza icyo kibazo ndaza no gusaba ah, romario kugira icyo akivugaho ariko reka ah, mfate umukunzi w'ijwi rya amerika wa nyuma gentil wiriwe neza icyo ngewe navuga hari ba ba sadate ba- bakomeje babikwepa babikwepa ariko bigaragara ko politike yacu yivanze mu mupira w'amaguru bivugwa ko abantu beguye ubu ngubu bavaho bahamagaraga umwe umwe akegura bakavuga ati uyu egura va mu nzira va mu nzira bikagaragara ko kandi abavuyeho ubwo ni amakuru y'abantu baba bari mu mupira mo imbere mo hariya muri ya nzu babivuga abantu bafunze umutwe cyangwa se batavugirwamo nibo baheriyeho bakuramo wa wundi uwo hejuru namuhamagara akamubwira ati edi icyo uragikora uwemera kubikora yagumyemo ariko ba bandi bavuga ngo ndakurikiza itegeko nimba ari ushinzwe amategeko nimba ari ushinzwe umutungo akavuga ngo ngewe ishinzwe ikora ko bita- binyuranyije n'amategeko abo nibo baheriyeho babakuramo bava mu nzira So, bigaragara ko rero umupira wacu hari izindi mbaraga zitari abo bayobozi bo muri ferwafa hari izindi mbaraga ziri inyuma ya ferwafa ziwuyobora ziwuyoborera navuga ngo mu mwijima twebwe tutazi izo mbaraga rero niba zihari ababivuga bavuga ko ari minisiteri sinigeze numva sadata abivuga sinigeze numva umunyamakuru abivuga ariko bavuga ko ari minisiteri I- ba- barabizi bavuze ibibazo by'umunyamabanga wa serwafa wagiye n'amafaranga ibi- ukuntu byagenze barabizi bavuga ko rivi yashatse kumwirukana ariko ntibyakunze baramubwiye ngo mugomba gukorana So, bivu- uwo wabivuze ninde bigaragara ko hari izindi mbaraga nyine ziri inyuma izo mbaraga rero nizitahava ngo nimba ari sadate wenda uyoboye ferwafa akurikiza amategeko nimba ari abdul jabari esiji wa ferwafa akurikiza amategeko ntabwo bishobora gukunda munyentwara araje tuzayoboka abasadate bazamutora n'abandi ariko nawe nta kintu azatugezaho kuko hari abamuzanye aje gukora mu nyungu zabo bamuzanye ntabwo aje gukora mu nyungu z'abanyarwanda urakoze icyanyuma nasorezaho Yego.
icyanyuma nasorezaho n'uzatorwa badufashe umupira usubire hasi hasi ngewe ahantu nize iyo mpageze ngira agahinda twari dufite ibibuga bibiri kimwe bagiteyemo indabo ikindi bacubatsemo amashuri abana bahiga bakwibaza ngo bakine iki ntabwo bajya bakina edi urakoze ku mwanya wampaye ndashimiye n'abatumirwa banjye urakoze cyane gentil nawe kuri ibyo bitekerezo byawe romario ngo ibintu murabizi aho amakosa ari murayazi ariko namwe ntabwo mushaka kubivuga
Ah, hari icyo ya- yavuzeho wa mugani u- urebye iburyo nka komite nyobozi yose yeguye igaseswa ni- ni ni- ni uburyo uta- u- ushobora kugiraho amakenga uburyo beguye kuko bivuga ko nk'uwari ushinzwe umutungo yari yanze rwose kwegura biza kuba ngombwa ko yegu I mean, yegu- abwirwa ko agomba kwegura akavamo so ukareba n'ukundi abandi bagiye bavamo bose si uko bari bifuje kuvamo ariko nyine byabaye ngombwa ko bavamo ariko reka tugaruke ku cyo sadati yavuze yashimye aho nashakaga redi umupira kugira ngo utere imbere mu mupira umupira nta garisho nta shotika kiba mu mupira nta nzira y'ubusamo iba mu mupira igikenewe ngewe maze kubona ko mu rwanda si ukuvuga ko tubura impano z'abana bashobora gukina umupira bibiri na cumi na rimwe twabonye ikipe yagiye muri muri muri world cup muri muri mexico abana bateguwe neza ariko nyuma yaho bavayo abantu baribaje ngo ese barajya mu cyiciro cya kabiri ese barajya mu cyiciro cya mbere habura igikorwa futuboro rero ni siyanse futuboro irategurwa ikintu gigiye gukorwa rero ni ugushyiraho politike y'iterambere y'umupira w'amaguru mu rwanda iyo politike ikaba ishyizweho n'abantu bumva umupira w'amaguru mu rwanda bakumva ko tugomba gushaka rezita z'igihe kirekire rezita z'igihe kirekire rero zirategurwa uyu munsi wa none abantu banumva bavuga ngo umutoza runaka ngo nta kintu ashoboye ubushize bavugaga amashami ngo nta kintu ashoboye ubu hari umu esipanyoro hize spanish coach uyu munsi wa none abantu baramutera imijugujugu kuva 2004 u rwanda rujya mu gikombe cya afurika muri tunisia hamaze gushyiramo abatoza bagera barenga icumi abo bose baraza banashoboye ariko bakagenda senasitete umunyagana yatwaye igana mu gikombe cy'isi under 20 ari yehe yamaze umwaka umwe ibiri aragenda mico araza hano baramwirukana aragenda ajya uganda ayihesha kujya mu gikombe cya afurika berukagamo muri mirongo irindwi n'umunani kubera iki aragiye asanga ni ahantu bafite structure zubatse bafite polisi yubatse icyo gihe biramworohera kubaka ariko uyu munsi wa none mu rwanda nubwo wazana pep guardiola ngo jyana ikipe y'igihugu amavubi muri kane biraza kugorana uyu munsi wa none abatoza barasabwa ibidashoboka hari umukinnyi uza ugasanga hari hari tekinike do baze aza kwigira mu mavubi umupira rero mu magambo makeya ntabwo ari shotikati ntusubire hasi wigwe uko ugomba kwigishwa romario abdul jabbar gakuba umunyamakuru w'imikino mu rwanda akanya katubanye gato cyane ariko ubutaha nzongera mbashake tuganire kuri iki kibazo nabonye ko abantu bashishikariye cyane romario ndagushimiye cyane kubw'akanya wahaye ijwi ry'amerika mwakoze cyane edi sadate munyakazi nawe ngushimire cyane kubw'akanya waduhaye kugira ngo tuganire murakoze cyane edi urakoze cyane nawe nshimire abakunzi b'ijwi ry'amerika bari badukurikiye n'abatanze ibitekerezo nshimire enjeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nadia taha niwe wegeranyije iki kiganiro kuri mikoro mwari kumwe nanjye ederwema
bagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri bose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu be ijwi rya amerika ijwi rya amerika ndi umuhungu n'umuzira guhunga rwa mudenderwa mudereri radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo abanyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu
batanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi ry'amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru